leta yari yahinduye iyo ngamba umwaka ushize isobanura ko umwana wize mu rurimi kavukire abasha kumenya n'izindi ndimi bimworoheye ibyo kandi bishimangirwa na unesco ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bumenyi n'umuco unesco igira inama abashinzwe uburezi kwigisha abana mu rurimi kavukire rwabo kugeza mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza ibi byavugwaga mu mezi icyenda ashize ubu byamaze guhinduka abana bose bakaba basabwa kwiga mu rurimi rw'icyongereza kuva bagitangira mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza ikigo gishinzwe uburezi mu Rwanda gisobanura iby'aya mavugururwa ahutiyeho kandi ajya atera impinduka zihuse mu buryo abanyeshuri biga mu Rwanda bwana Irene Ndayambaje uyobora REB hari ibintu bikomeye byashingiweho kuba mu by'ukuri uh, nk'ubushakashatsi bugenda busohoka cyane cyane buganisha kuri siyanse ndetse n'ikoranabuhanga uh, burimo buragenda buza mu ndimi navuga mvamahanga uh, ugasanga rero mu by'ukuri uburyo ubumenyi burimo kuza buri gusaba ko kugira ngo umenye neza utavunitse burya hari uburyo wiga ikintu noneho kugira ngo ukige mu rurimi ubwo bumenyi butari kuzamo ugasanga bitari kuza neza ikindi kintu cya kabiri gikomeye ni uko mu by'ukuri n'abanyarwanda bagomba gufungurirwa imiryango umunyarwanda turimo kurera uyu munsi ntabwo ari umunyarwanda w'u rwanda gusa ni umunyarwanda w'isi ugasanga rero n'icyo twakwita globalization cyangwa se kuvuga ngo umuntu yige ariko arenga imipaka nabyo bikaba ngombwa ko mu by'ukuri abana bakiri batoya nabwo bahabwa amahirwe ni kenshi abantu banyuranye bagiye bagaragaza ko impinduka za hato na hato mu myigishirize zikoma mu nkokora ireme ry'uburezi ababyeyi bati biragora gufasha abana mu gihe n'ingamba zo kwigisha ubwazo zibuzagurika rero uko mbyumva cyangwa se uko mbibona ni ukubuza abana gahunda y'imyigire ni ukuvuga ngo umwana uyu munsi yize mu cyongereza ejo yeje mu kinyarwanda ntari bumenye icyo cyongereza ntari bumenye n'icyo kinyarwanda arahagarara hagati ubona ni ukuburabuza abana ni ukubabuza gahunda y'imyigire ngewe ndamufite atangiye mu wa mbere pirimeri ni ukuvuga ngo iyo wenda tuvuge barimo kumwigisha ikinyarwanda yenda inyuguti nkuru n'inyuguti ntoya none akabwira ngo ngo akangaka ngo nakanga nakaka ngaka mu by'ukuri ntari bumenye majisikiri na minisikiri bivuga ngo umwana kumuvana mu rurimi runaka ntarumenye ejo aramuhindura umushyize mu rundi rurimi ni ukuvuga ngo ni ukumuburabuza muri make nta kintu na kimwe amenye na mwarimu biramuvanga cyane uko mbitekereza ikibazo kiri kuri wa mwana nyirizina niba wenda hariho nk'umwana wasibiye mu mwaka runaka yigaga ikinyarwanda ageze kuba asibiye akubiseho noneho icyongereza kandi nacyo ntacyo yari azi noneho urumva aragumamo muri wa mwaka biramudindiza cyane noneho no kuri kiriya kibazo cyacu ababyeyi kuriya tukangurira ngo umwana naza gerageza niba nta n'icyo uzi ariko ugire uko uburyo umufashamo mbwira rero ukuntu nkatwe ababyeyi mu kanya wamwigishaga ikinyarwanda umuganiriza nyine umubwira uti ngaho usubiramo akukubisaho icyongereza nawe ntacyo uzi bizagucanga noneho bituma unamubwira nawe ngo ibyo bintu byanyu ngaho irwarize urumva ko bigaruka hehe kuri wa mwana agera aho yumve nta babyeyi baramutereranye mwarimu nawe kubera n'abana bari na benshi kubafata ngo abashyiremo ayo masomo ntibimworoheye noneho biranamucanze nawe ubwe ni hahandi wumva ngo nzagendana n'abagira bate n'abagenda ariko umwana n'ubundi ntacyo yungutsemo leta isaba abarezi gukomeza kwihugura mu rurimi rw'icyongereza kugira ngo amashuri azatangire bamaze kurumenya ko ariko nayo izabunganira ibaha amahugurwa bamwe mu bayobora ibigo by'amashuri bavuganye n'ijwi rya amerika bagaragaza ko bizagora abarezi kwigisha mu cyongereza cyane ko abari basanzwe bigisha mu mashuri abanza batakizi ku bijyanye n'abarezi bo biba ikibazo kuko ubwo umwanya munini ni ukuvuga ngo tugiye gutangira amahugurwa bundi bushyashya wa mwanya bari gufata bita kuri abo bana bagiye guhura n'ikibazo cy'ururimi nabo ubwabo bazawufata bahugurwa ku bijyanye no kwigisha bundi bushyashya mu cyongereza none ukahita ugira n'impungenge icyongereza bazigisha abana batakimenyereye ubwabo wumva umuntu wari umaze guhera bibiri na cumi na gatandatu yigisha mu kinyarwanda guhita ufata umuntu umaze imyaka itatu rero ugahita umutegeka ngo atangire yigisha mu rundi rurimi nyine uzasanga umwana atazi icyo cyongereza n'icyo kinyarwanda atakizi ariko igikomeye cyane ni abarimu abarimu bakuze kubera ko abo barimu umuntu mukuru kwiga ururimi bushyashya biramugoye ikindi ntabwo wafata bano bana bari kuza kuva muri titisi urubyiruko reka ari uko nkoresha ngo uhite umuha u- abo umwana ukiva mu rugo uki- ukinyarira u- rimwe na rimwe utazi no kujya kuri tuwarete bahita babarambirwa ukabona nyine barabangamiwe bagasa n'aho babajugunya ariko iyo ushyizemo umubyeyi mukuru wabyaye uzi umwana icyo ari cyo usanga ari uwo mwana ugize ikibazo nta mwinuba aramufasha akamwumva akamwereka nyine urukundo rwa kibyeyi bigatuma umwana aguma mu ishuri bivuze yuko baba barimu bakuze aribo bigisha mu mwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu Ni- ahanini nibyo twabonaga byadufasha kandi wasangaga biba ari na byiza rwose kuko bafashaga abo bana bakiri batoya ariko mpamya ko nibahura n'izo mbogamizi z'ururimi ok bazagumamo kubw'akazi wenda n'iyi afekisiyo bayiha abana ariko ntabwo noneho urwa rwego babazamuragaho ntabwo ba- abana bazasubira inyuma rwose ni ukuvuga ngo abo barimu bakuze ntabwo izo ndi urwo rurimi baruzi ntabwo baruzi kuko ntibigeze barwigamo ndetse abenshi mwariya mahugurwa twagiye tubona y'amezi abiri atatu ntabwo mpamya ko wafata umuntu ufite imyaka wenda duhere kuri mirongo ine ngo umwigishe ururimi mu mezi atatu uvuge ngo nawe agiye kurwigisha mu byaba ari ikibazo gikomeye cyane rwose uyu muyobozi utifuje ko twatangaza izina rye yanasobanuye ko basanga impinduka za hato na hato zigendana no kwangiza umutungo wa leta mu biba byashowe muri gahunda zikurwaho zitamaze kabiri bifata icya mbere nko nko kwangiza umutungo w'igihugu iyo bazanye ibitabo biri mu rurimi rw'u- rw'ikinyarwanda bigakwirakwizwa mu gihugu cyose ayo ni- ayo ni amafaranga y'umutungo w'igihugu uba ugiye guhita rero ufata ibyo bitabo bitari byakoreshwa n'umwaka ugahita wongera ukabikura mu mashuri bigateshwa agaciro urumva icya mbere bya bindi twirirwa tuvuga ngo abarimu nta mibereho yabo ntabwo ntabwo yazamuka ko hari ahantu haba hatikijwe uwo mutungo leta isobanura ko nta mutungo uzangirika kuko ibitabo byakoreshwaga biri mu rurimi rw'ikinyarwanda bizakomeza kwifashishwa ntabwo twavuga ko ibi bitabo bigiye kuba imfabusa cyane ko buriya ibitabo biba bibitse ubumenyi none se ubu ngubu nk'umukirisitu iyo ari gusoma ivanjiri cyangwa se ijambo ry'imana akarisoma mu gifaransa cyangwa mu cyongereza cyangwa i- ikiba kijya kiri ingenzi cyane ni rya jambo ntabwo ari rwa rurimi mu by'ukuri twavuga eh, rya jambo ry'imana rigiye kunyuramo n'aha ngaha rero mu by'ukuri biriya bitabo byanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda biri mu mashuri yacu ntabwo bitakaje agaciro cyane ko bifite ubumenyi ni nayo mpamvu twanatanze amabwiriza ubu ngubu yaragiye mu mashuri amabwiriza mu by'ukuri eh, agamije kuzamenyesha abarimu uburyo bazakoresha biriya bitabo kubera ko bibitse ubumenyi mu gihe n'ubundi hari ibindi bitabo bizajya bibageraho cyangwa se bizabagezwaho biri mu rurimi rw'icyongereza abakurikiranira hafi uburezi bagaragaza ko minisiteri ishinzwe uburezi ari nayo ikunze kurangwamo impinduka nyinshi ugereranije n'izindi minisiteri kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane kugeza ubu minisiteri y'uburezi imaze kuyoborwa n'abaminisitiri cumi na batanu kandi bose bagenda bazana impinduka mu buyobozi bwabo no mu myigire y'abanyeshuri akenshi izo mpinduka zishingiye ku nteganyanyigisho indimi zigishwamo imitangire y'amasomo y'abasoza ibyiciro bitandukanye kwinjiza ikoranabuhanga mu mashuri ndetse no gutangiza uburezi bw'imyaka icyenda na cumi n'ibiri mu mashuri muri iyi myaka yose hagaragaye impinduka zikomeye kandi zimwe zagiye zigira ibyo zangiza ku myigire n'imibereho y'abanyeshuri b'abanyarwanda umwe mu bayoboye iyi minisiteri nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi pierre celestin rwigema yabwira ijwi ry'amerika ko kuyobora minisiteri y'uburezi bitoroshye kera n'igihe wayiyoboye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi uko yari imeze icyo gihe byasabwaga icyo gihe ntabwo ari byo bisabwa ubu ngubu Eh, byasabye kwakira abana b'abanyarwanda batahutse bavuye muri kenya aho bigaga icyo- mu cyongereza bavuye i bugande bigaga mu cyongereza muri tanzania bigaga mu giswahili i burundi bigaga mu gifaransa muri congo bigaga mu mu gifaransa no mu no mu rwanda bakoreshaga ikinyarwanda icyo gihe ntabwo byari byoroshye byasabaga kubanza kureba izo porogaramu abana banyuzemo no kuziringaniza kugira ngo ubone ibyiciro byo kubashyiramo Bya- byadusabye rero kwicara kugira ngo tubakorere porogaramu igihe ntangira ni minisitiri wa education byabaye ngombwa ko twumva ko igifaransa n'icyongereza bigendana kuri izo mpamvu zose nakubwiza bazi bavuga icyongereza abandi bavuga ah, i- igifaransa nyuma yanjye hagiye izindi mpinduka hagiye abaminisitiri benshi cumi na bangahe nagira ngo nkubwire ko iri- iragoranye kuko nta munyarwanda itareba kuva mu igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane amashuri yongeye gusubukurwa amasomo yose yigishwaga mu rurimi rw'ikinyarwanda mu mashuri abanza naho mu yisumbuye akigishwa akigishwa mu rurimi rw'igifaransa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi igifaransa cyasimbuwe n'icyongereza amashuri yose asabwa kwigisha mu cyongereza guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza ndetse icyo gihe bategeka ko n'inyandiko zose leta ikoresha zaba ziri mu cyongereza kwigisha mu rurimi rw'icyongereza byaje kongera guhagarikwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu amashuri yongera gusabwa kwigisha abana kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu mu rurimi rw'ikinyarwanda ndetse biza gushyirwamo imbaraga mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize aho byavugwaga ko ibigo by'amashuri bitazakurikiza aya mabwiriza cyane cyane ibyigenga bizahita bifungirwa icyemezo cyongeye gusubirwamo hari benshi bari bakiteguye kugishyira mu bikorwa ibintu bifatwa nko kujarajaza uburezi ariko abashinzwe uburezi mu rwanda bo bakemeza ko ahubwo ari ugushaka kubugeza ku rwego rwiza navuga yuko wenda byaterwa n'uko umuntu abibona ni nk'uko wenda ushobora kujya ku nzu runaka ukavuga uti ko yari isize irangi ku kiba rihinduye ariko n'ubundi inzu iguma ari inzu no mu burezi rero iyo hageze ibigomba kunozwa cyangwa se ibigaragara yuko bikenewe kuba ari byo byashingirwaho cyangwa se byashimangirwa kurusha ibindi numva ko abantu bagombye kumva yuko nta gikuba cyashyitse cyangwa se ntabwo ari uko uburezi mu by'ukuri uba udafite icyo umuntu yakwita icyerekezo icyerekezo kiba gihari ahubwo ni ukuvuga ngo muri cya cyerekezo cy'uburezi ni gute noneho ibintu byakorwa neza kurushaho ni gute twarushaho gutegura umunyarwanda neza kurusha uko byari bimeze ejo hashize ukuntu abantu bize mu myaka makumyabiri ishize ntabwo ariko bakagombye gukomeza kwigamo gahunda yo kwigisha mu cyongereza izatangirana n'umwaka w'amashuri utaha kugeza ubu itariki y'itangira ryayo ntiriramenyekana kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda gikomeje kwiyongera mu gihugu guverinoma yari iherutse gutangaza ko kugena igihe amashuri azatangirira bizaterwa n'uko iki cyorezo kizagenda kigabanuka ikibazo benshi bakomeze kwibaza ni ukumenya imyaka iyi gahunda yo kwigisha mu cyongereza igiyeho izamara mbere y'uko yongera guhindurwa asunta kaboyi ijwi rya amerika i kigali